mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi ya short waves mu burundi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mwiriwe neza nshuti turi kumwe ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo ku mugoroba muri uyu mwanya muri kumwe kandi ntafite niyo ngabo nanje ndabaramukije twavuze ko gufungura abantu kubera ko barangije bibiri bya gatatu by'igifungo byonyine bidahagije mbere ya bibiri na cumi na kabiri amategeko yategekaga ko n'u rwanda rwagishwa inama abo bantu batararekurwa
uwo ni minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson bisinge ku kibazo cy'abarangije igihano n'abarangije bibiri bya gatatu by'igifungo bakatiwe ku byaha bya jenoside iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya
ibihugu bitanu by'ibihangange ku isi byateye igikumwe ku masezerano mpuzamakungu agenewe kuziririza Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda byose byatangajwe no musi wa gatatu ko bibandanya gushigikira ayo masezerano perezida wa amerika donald trump yatangaje ko abanyamerika batatu bari bafungiwe muri korea ya ruguru barekuwe leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ku munsi wa kabiri kwiyadukiza gushasha kw'indwara ya ebola mu gice cyo mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu ni nyuma y'uko byemejwe ko abantu babiri bafise umugera wa ebola ahitwa bikoro izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye muzumve mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo urakoze Eugenie amakuru tubafitiye dutangure ku makuru yo mu karere hanze ya afurika murantunga ibihugu bitanu by'ibihangange ku isi byateye igikumwe ku masezerano mpuzamakungu agenewe kuziririza igihugu cya Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda byose byatangajwe no musi wa gatatu ko bigishyigikiye ayo masezerano n'umunsi umwe inyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yifatiye mu gahanga ayo masezerano akongera agafata ingingo yo kuyasokoramo akarenge chancelier w'ubudagi angela merkel yavuze ko ingingo ya amerika yo kuva mu masezerano yatewe kw'igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari ibintu bibabaje atangaza ko bazakora uko bashobora kugira iran yubahirize ibyo yiyemeje muri kazoza angela merkel yavuze ko ingingo ya amerika yo kuva muri ayo masezerano isubiye kubereka ko botegerezwa kwigwana ko kurushiriza mu karere k'iburaya ku bijyanye n'imigenderanire ku bijyanye n'amahoro no gutorera inyinshi ibibazo bya politiki abategetsi b'uburusiya bavuga ko perezida vladimir putin yerekanye impungenge zikomeye ku ngingo ya perezida trump kuva mu masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'igihugu cya iran yashimikiye ku kamaro k'ayo masezerano ubufaransa n'ubushinwa nabyo nyine byatangaje ko bizobandanya gushyigikira ayo masezerano cyo kimwe n'ubwongereza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi wa gatatu ko abanyamerika batatu bari bapfungiwe mu gihugu cya korea ya ruguru barekuwe bari mu nzira batahuka muri amerika baherekejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire mike pompeo ibyo perezida trump yabitangaje ku rubuga twitter uno munsi wa gatatu yavuze ko bisa n'uko amagara y'abo banyamerika ameze neza perezida trump atangaza ko afise imigambi yo kubakira igihe baza gushika muri amerika ayo makuru akurikiye urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo yagize muri korea ya ruguru yagiye muri ico gihugu gutegura inama yimirije hagati ya perezida trump n'umutegetsi kizigenza wa korea ya ruguru kim jong un mu itangazo ryasoho n'umusi ku wa gatatu ibiro vya perezida maison blanche vyatangaje ko perezida trump ashima ingingo ya kim jong un yo kurekura abo banyamerika batatu atangaza ko abona iyo ngingo nk'ikimenyetso ciza abo banyamerika batatu bafise amamuko muri korea bari bafungiwe muri korea ya ruguru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bagirizwa kuba bagize uruhara mu bikorwa bigeramira leta ya korea ya ruguru kandi ko bariko barondera gutembagaza leta y'ico gihugu naho muri afurika leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ejo kuwa kabiri ukwiyadukiza gushasha kw'indwara ya ebola mu gice cyo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ni nyuma y'uko byemejwe ko abantu babiri bafise umugera wa ebola ahitwa bikoro ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwamenyesheje ko ibipimo vy'abantu batanu vyarungitswe mu kigo c'igihugu kijejwe ubushakashatsi ku vyerekeye amagara y'abantu ku mugwa mukuru Kinshasa bikaba vyerekanye ko abo bantu bafise umugera wa Ebola umugwi w'abaserukira ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS n'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Dr Sans Frontières barungitswe muri Congo mu mpera z'indwi iheze gutohoza ivyerekeye gusubira kwiyadukiza kw'indwara ya Ebola muri ico gihugu kuva ico gihe nta bantu bashasha bavugwa ko bapfuye ku bijanye canke mu bajanywe mu bitaro no mu bajejwe amagara y'abantu bariko barabavura bitegekanijwe ko umugwi w'abahinga uja mu karere ka bikoro no munsi kuwa gatatu gushira mu bikorwa ingingo zijejwe gutuma indwara ya ebola idakwiragira kurushiriza uwo mugwi kandi uzotohoza ukugene ukwiyadukiza kw'iyo ngwara kwatangwi ni ubwira icenda ebola yiyadukiza muri kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu igihe iyo ndwara yiha inkumbi yamenyekana ubwa mbere iyo ndwara yaheruka kwaduka mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi ico gihe yahitanye abantu bane ku bantu umunani bari bayanduye mu ntara ya ba uwele mu buraruko bushira ubuseruko bwa kongo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku yindi nkuru yake afurika leta ya perezida wa amerika donald trump yagabishije ejo kuwa kabiri guhagarika imfashanyo iha igihugu ca sudani yo mu mpanuko kiretse ingwano muri ico gihugu ihagaze amahoro akagaruka umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu biro kwa perezida sarah huckabee sanders yatangaje ko amerika izotangura gusubira kwihweza imfashanyo iha sudani yo mu mpanuko kugira ayo mafaranga ntafashe gutuma ingwano ibandanya muri ico gihugu no gutuma inyifato ya ruswa no gusarura amafaranga y'igihugu vyaka indaro muri ico gihugu leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu iha sudani yo mu mpanuka imfashanyo nyinshi kurusha ibindi bihugu amerika iha ico gihugu imfashanyo irenga imiliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana abiri y'amadolari agenewe abanyagihugu ivyo kuva ingwano yadutse muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ayo makuru atangazwa na ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri sudani yo mu mpanuko ivyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida wa amerika sarah huckabee sanders bivuga ko imfashanyo y'imiliyoni ijana na cumi y'amadolari yari igenewe sudani yo mu mpanuko muri uyu mwaka ishobora kudatangwa sanders avuga ko leta ya amerika izobandanya gukorana n'abategetsi izoshobora kubandanya gukorana n'abategetsi baraje ushinga gusa no gutuma ingwano ifatiye ku bwoko itarangira mu gihugu cabo ihagarikwa ry'imfashanyo igenewe sudani yo mu mpanuko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu aho abanyagihugu um, imiliyoni n'imiliyoni badafungura neza kandi inzara ishobora kugaruka muri ico gihugu
arakoze mugenzi wacu fidele niyo ngabo utugejejeho aya makuru amakuru yacu rero yo mu karere tuyahere mu burundi ahatangiye igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora ku banyagihugu biyandikishije kuzatora muri kamarampaka yo kwemeza cyangwa se kwanga impinduka mu itegeko nshinga ry'igihugu ryavuguruwe abayoboke b'urunani amizero y'abarundi mu ntara ya cankuzo baravuga ko bakomeje kubangamirwa mu gikorwa cyo kwamamaza gutora bavuga ko iyo bavuye mu bikorwa byo kwamamaza baterwa ubwoba n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi mu mugambwe uri ku butegetsi uhereye ku mukuru w'igihugu bo bahamagarira abagumyabanga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri bino bihe bya politiki ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Fidel Antoine Nsabimana uko biriko biragenda ibikorwa vyo kwiyamamaza e, tubona umenga harimwo umugwi umwe wikunda wakaza ku butegetsi mu gihe aho urunani rw'amizero y'abarundi rugiye kwiyamamaza usanga abanywanyi bago basigara mu iterabwoba basubiye mu mihana yabo hatangura ko iterabwoba aho baca mu mihana y'abanyagihugu bagenda baratera ubwoba bavuga yuko ni batora oya bazoba batoye umukoshi ariko ntibarekura ubwigenge bw'abanyagihugu imi demokarasi ntiyubahirijwe kuko ugize ngo bavugize gutora ngo oya batubwira ko barotwica ndiko ndabyitegereza jeze mbona ko ariko aragenda neza nko kwigisha batanguye kwigisha bavuga ngo uzotorwa bagazotora oya bazoba bamaze ngo gusubira ngo muri za ntwaro za gikoroni urumva rero barafise ubwoba cyane nka jewe nko ku ruhande rwanjye ndi umukozi wa leta ku kazi ntibimeze neza badufashe nabi cyane abantu babona tutari kumwe batanguye kutwinuba wahagize n'ikintu na kimwe kiba bagatangura kudufata nabi nibatureke twese twigishe nk'uko nabo bariko barigisha bariko baca kunzu kunzu bigisha nibaduhe uburenganzira twigishe nk'uko nabo bariko barigisha aba ni bamwe mu banywanyi bayoboka umushingamateka gatogwasa bidoga ko batoroherezwa mu bikorwa byo kwigisha aho bahagaze mu matora y'ibwirizwa shingiro abo banywanyi bamenyesha ko mu mugambwe sendedefdede aho baca bigisha bagenda batera ubwoba uwo wese azotora oya naho kubona hari amaradiyo amwe amwe mpuzamakungu yabujijwe gukorera ku butaka bw'uburundi abo banywanyi babona ko ari ugushaka kunyegeza ukuri Ivyo oye tubiha insiguro ya politiki kuko turabona yuko batinya yuko ibiriko biraba bija habona eh, bakeneye yuko hamenyekana ivyo umugambwe uri ku butegetsi wonyene eh, ajya amaradiyo yakora akavugisha abantu bose adahengamye adacaguye barabonye yuko nimba ari ibyo kwigisha oya byatanguye babona yuko oya izo hava itsinda cyo ituma bafite ubwoba kugira ngo hazahabure n'ira- n'iradiyo cyangwa ikinyamakuru bitangaza amajwi ko oya yatsinze kugira ngo berekane yuko aribo baba batsinze twe twosaba yuko hanini ahubwo bokugura ayo maradi akavuga bakamenya mu makungu ibintu biri kubera bo mu burundi igituma aya maradiyo yabujijwe gukora barafise akoba rwose kuko barabona ko boca baza barabivuga tugaca tuza turabishikiriza tubicishije kuri ayo maradiyo bakabituvugira rero nico gituma bayugaye urumva bafise akoba bafise akoba cane rwose birabateye ubwoba kuri ivyo bivugwa vy'iterabwoba umukuru w'igihugu petero nkurunziza yahamagariye abarundi na cane cane abagumyabanga ba sendedefdede kwihanganirana muri bino bihe vya politiki igihugu kigezemo mutegerezwa kuba mumuhagararira abarundi mwese aho muri bacanje makumyabanga imana yateye iteka mumuhagararire igihugu cayo ngenyi iki ineza y'abenegihugu bose ibiturimwo ni ivy'ineza y'abenegihugu bose si ivy'umugambwe turimo tubasaba kugira ubupfasoni na cane cane dushaka kubibona muri kino gihe turabasabye kwihangana hari amajambo wumva yuko ari akavunamutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi ni nako kamo gategwa n'indongozi za sendedefdede ayo maradiyo yabujijwe kumvikanira ku butaka bw'uburundi ni radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo y'abongereza bbc amaradiyo isanganiro na ccb fm plus nawe yaragabishijwe n'ikigo ca leta kijeje gukurikirana ko ibinyamakuru bikora sense mucankuzo fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane fideli dantoine nsabimana kuri iyi nkuru tukiri kuri iyi nkuru ku yerekeye igikorwa cyatangiye mu burundi muri iki cyumweru gishize cyo kwamamaza kuzatora yego cyangwa oya muri kamarampaka yo kwemeza cyangwa se kwanga impinduka mu itegeko nshinga ry'igihugu bwana abel gashatsi avuga ko ku ruhande rw'umugambwe iprona arongoye icyo gikorwa kirimo kugenda neza ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije iki gikorwa cyo kwiyamamariza iri bwirizwa shingiro rihinyanyuye eh, cyaratanguye tuma kimazemo iminsi ndetse jewe ndawurongoye maze indwi mu misozi ruguru aha turiko turavugana nakoreye muri komine ya kiganda iri mu ntara ya muramvya Eh, twebwe rero twamenyesha ko mu mugambi w'adasiya na itona eh, uko twabikoze n'uko twabikoreye mu makomine yose agize igihugu cacu ariko jewe aho mperereye kenshi cyane cyane mu ntara ya muramvya ndaheza nkamanuka no mu mazone kugira ngo abadasigana ndabasange aho bari aha tuvugana turi ndi ku- kuri komine ya kiganda aho bita mu gwesero ndi kumwe n'abadasigana batari bake kugira ngo ndabasigurire ivyahindutse maze nongere ndabahimiririze gutora iryo bwirizwa shingiro nk'uko inzego z'umuganga w'abadasigana itona zabishikirije ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa kane uno mwaka twebwe Aba- rero aho tugeze uno munsi bigenda neza eh, in- indongozi z'umugambwe zose umukuru w'umugambwe eh, icegera ciwe umunyamabanga mukuru icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bo muri tona barakwiragiye iyo bavuka barakwiragiye intara kugira ngo begere abadasigana babahamirize babasigurire ubwa mbere bongere babasabe kuzotora yego ku itariki ya cumi n'indwi igikorwa rero kiriko kigenda Abanyagihugu- neza cane mu mugambi w'abadasigana itona abadasigana ba- bahurikiye muri uyu mugambwe wanyu bariko bakira gute ako kamo bariko bakakira neza cane ngira ngo naho ngeze ubu no munsi nokwegera ukumva ingene banezerewe ariko baratamba barashimye ingingo twafashe kanatsinda twebwe tuka- turabasigurira tukerekana ko iryo bwirizwa shingiro ryahindutse ahanini ingingo zahe barihinyanyuye kuko ingingo nyinshi zagumyemwo hama tuka- tukerekana ingene amasezerano yarusha yubahirijwe cyane cyane mu ntimatima aho tubereka ko ibijyanye n'inzego z'umutekano n'igisirikare ibijyanye n'u- n- n'abarongora igihugu leta inshinga amateka n'amateka ko ivyo bintu bitigeze bikorwa ku mu- ku bijyanye n'ama cyo kwita mu gifaransa rekota etnique Eh, tukanashyira ko n'urwego rw'ubutungane hama ibindi navyo vya- vyahinyanyuwe vya seni eh, n'ibindi byose tukabibasigurira bakabishima maze bakarinezerererwa ikibazo cavutse hagati y'umugambwe w'iporona n'ukibandanya coba cibonekeza mu banyagihugu hari abanyagihugu babona ko batemera ako kamo muri ko muratera twebwe ikibazo twavuga twari twagize cyane cyane mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariho ariho habonetse bamwe mu miga muri itona bagiye mu icyo bise in- urunani ya mizero y'abarundi ntacyo tukibona kuko nk'aho ndi kiganda abo turi kumwe benshi bari mu mizero y'abarundi mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko uno munsi nibo bariko baranyakira nibo turi kumwe nibo batunganya ibirori bikaba bija muri ya nzira nari nafashe yuko umugambwe ndawusubiza hamwe abo rero ntibari kuhatunganya baraje kandi noneho bi- ubu- uno munsi n'aba bahora muri itona bagiye mu mizero iyo bagiye bajanye n'ubu barongoye agatogwasa eh, nta itona bavuga bavuga baramutsa ibyabo baramutsa efuperi ntibaramutsa itona kubera yuko rero abo bantu bafashe inzira yabo twebwe natwe turi mu nzira y'umugambwe w'adasigana itona mu kanya gatoya cyane rwose abanywanyi abadasigana iprona mu gihe bahuye n'abandi banywanyi b'iyindi migambwe isaba yo yo gutora oya babyifatamo gute barabubahiriza mu gikorwa cyabo twebwe abadasigana bacu basanzwe bwa mbere tugendera ku ndero tu- ture- du- ku ndero turagwana rwagasore mu nyigisho zose dutanga twama dusaba ko umudasigana yorong- yorangwa n'ubwitonzi akarangwa no kubaha cyane cyane akarangwa no kubaha uwo badasangira ivyumviro bakabana neza nico gituma rero twebwe nta mudasigana arya urwara canke yidogera uwo agenda yigisha oya ndetse tubabwira tuti harazotora oya ni uburenganzira bwabo nk'uko abazotora yego ari uburenganzira bwacu rero nta ngorane n'imwe ihari twebwe turi mu byacu abo nabo bari mu byabo umwe wese akubahirizwa mu byumviro byiwe abere gashati arongoye umugambwe iprona ah, uri mu nzego za leta y'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwa- mwaduhaye Eh, murakoze cyane Eh, turongoye itona eh, iri mu gihugu yemewe n'amategeko kandi nta yindi itona ihari itari mu nzego ko ntayo ntayo tubona kandi amategeko y'uburundi aratomboye murakoze namwe kubana mwatsinziriye Ye, murakoze cyane nashimira kandi na mugenzi wacu frederic nkundikije nawe ko hamwe n'umutumirwa we nkaba nibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ho aho mwatwumviraga kuri fm muzajya mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ni no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook aho mutwumva mukoresha ijambo voa radiyo yacu no uh, kuri site yacu no kuri email yacu nayo mushobora kutwandikira mukatubwira ibitekerezo byanyu Uh, ni kuri gmail radiyo yacu uh, voa G- uh, kuri gmail noneho dukomeze ibiganiro byacu ubu noneho twambukire muri tanzania aho leta y'u rwanda yamagana irekurwa ry'abashinjwe ibyaha bya jenoside barangije ibihano byabo cyangwa se bibiri bya gatatu by'igifungo bakatiwe n'urukiko ruri yarusha mu gihugu cya tanzania minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge yabibwiye urwo rukiko mu rugendo yagiriye yo kuri uyu munsi wa gatatu yasobanuye ko abahoze ari abasirikari bamaze kurekurwa bahita bajya gukomeza ibikorwa byo guhungabanya umudendezo w'u rwanda inkuru irambuye mwayiteguriwe na mugenzi wacu urarusha pierre claver niyo nkuru umushikiranganji w'ubutungane w'u rwanda yashikirije urwandiko rw'impapuro zibiri igisata ca oni kiri arusha casubiriye sentare mpuzamakungu tpr yacira imanza abakoze ihunyabwoko muri mirongo icenda na kane umushikiranganji johnson businge yabwiye ico gisata ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma irekurwa ry'abagirizwa ivyaha vy'ubunyabwoko baba abarangije ibihano bakatiwe canke abamaze kurangiza bibiri vya bitatu vy'igifungo yavuze ko iyo barekuwe babandanya umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu Eh, twavuze ko gufungura abantu eh, kubera ko barangije bibiri bya gatatu by'igifungo byonyine bidahagije mbere ya bibiri na cumi na kabiri amategeko yategekaga ko n'u rwanda rwagishwa inama aba bantu batararekurwa ayo mategeko arahindurwa u rwanda ruvamo nyuma yaho abantu batangira gufungurwa ubu barenze cumi na bane ndakeka barakaba bakaba cumi na batandatu twavuze rero ko ibi bintu biduteye impungenge zikomeye Eh, cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo nta kwicuza nta kumenya ko bakoze nabi nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'abanyarwanda ahubwo umusanzu batanga ni uwo kongera gushwanyuza abanyarwanda ni uwo guhakana jenoside ni uwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya jenoside twanavuze ko uko tubibona iyi iyi nkubiri iriho yo gufungura aba bantu mu gihe gito nta cyabuza nuko bagosora teonesite ariya mu mu ashitekiti nyiri kuvuga apokalipse ko agiye kuyitegura i kigali ayivugiye muri iki gihugu nta kizabuza nawe ko azabisaba kandi icyatumye n'abandi babihabwa nawe bishobora kumuhabwa twasabye rero ko izo ngufu izo ubwo bubasha bw'amategeko bukwiye gusubirwaho ubikora akabihagarika businge yamenyesheje ko u rwanda rwaronse amakuru ko n'abamaze kurekurwa ubu bakiriya arusha ko bafise umugambi mubi abo ni abagabo cumi n'umwe barangije ibihano canke bagizwe abere bariya bafunguwe hano twamenye muri iyi minsi hashize ko bashinze umutwe wiyita abahoze bafungiwe politiki ibyo rero iyo bikozwe urukiko nk'uru rubizi rubirebera ntirugire icyo rubikoraho ahubwo hagakomeza hafungurwa n'abandi bidutera impungenge zikomeye twibaza akamaro karwo na nyuma y'uko abantu bafunguwe ndetse n'abandi bakomeza gusaba gufungurwa ariko kubona bashobora kwihindura kwiremamo umutwe tubona ari ibintu biteye agahinda cyane kandi tutazashobora kwihanganira ijwi ry'amerika ryabajije umushikiranganji w'ubutungane akaba n'intumwa nkuru ya leta ko ibyo bituhava bifatwa nk'uko u rwanda rudashyigikiye ubutungane u rwanda rushyigikiye ubutabera niyo mpamvu uru rukiko rwagiyeho kuva uru rukiko rujyaho rutangira gukora kugeza ubu nta munsi n'umwe u rwanda rutafatanyije n'uru rukiko abatangabuhamya bose ibimenyetso byose ibikenewe byose u rwanda kugira ngo uru rukiko rukore akazi karwo neza byarakozwe n'amagingo y'aho mvugira ahangaha birakorwa nanavuze ko twiteguye gukomeza gukorana urukiko igisata ca oni nticatomoye neza kwirekugwa ry'abarangije ibihano canke bamaze gukwiza bibiri vya bitatu vy'igifungo ko rigiye guhagarara canke ko rizobandanya gusa Usman Jikam avugira ico gisata yavuze ko urwo rwandiko rugiye gushikirizwa abo biraba You, you know that, uh, the, the topic of early release aturazi neza ko ikibazo cerekeye kugwa ry'abanyororo kubera bakwije bibiri vya bitatu vy'igifungo cabo ko ari ikibazo c'ubutungane jewe nta bubasha mfise bwo kugira ico mvuze ku ngingo za sentare ariko ivyo umushikiranganji w'ubutungane w'u rwanda yashikirije biratomoye kandi yavyanditse yabiduhaye natwe tugiye kubishikana mu nzego z'ubutungane n'abandi bategetsi vyega nibo bazomenya ico babikoza urugendo rwa busenge rubaye mu gihe hari abagabo batatu bafunzwe bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko bamaze gusaba ko borekugwa uwa vuba ni simba aroyizi w'imyaka mirongo umunani yari ku ipete rya koroneri yakatiwe gufungwa imyaka mirongo ibiri n'itanu ubu afungiwe muri bene yagiriwe no kuba yaragize uruhara rukomeye mu igicwa ry'abatutsi i butare no muri gikongoro ubu ni mu ntara y'amajepfo no mu ntara y'uburengerazuba icyo gisata ca oni cari casavye u rwanda ko rwemera canke rugahakana ivyo yasavye ko yorekugwa kuko mu kwezi kw'indwi uno mwaka azoba kwije bibiri vya bitatu vy'igihano ciwe pierre clavin nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika karaveri urakoze kuri iyi nkuru mukomeje kumva radijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire gato mu rwanda igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abantu bishwe yagaragaye kirakomeje mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo abantu baba barishwe muri mirongo cyenda na kane niyo mibiri irimo kuboneka usibye rero ibyobo byakuwemo imibiri isaga magana atatu na mirongo itandatu mu minsi ishize hamaze kuboneka ibindi byobo bishya birenga birindwi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi yageze aho icyo gikorwa kibera atugezaho iyi nkuru mu byobo bishya byagaragaye ibyinshi biri munsi y'amazu ubu yari asanzwe atuwemo nubwo hari amwe yatangiye gusenywa igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside bakajugunywa mu byobo rusange kigiye kumara ukwezi muri uwo murenge wa rusororo uko imirimo igenda ikorwa ni nako hagenda haboneka ibindi byobo by'inyongera bikaba ngombwa ko nabyo bicukurwa umuyobozi wayibuka mu karere ka gasabo bwana kagambire teogene yabwira dijwi rya amerika ko ibi byobo birimo gucukurwa bigoranye kumenya imibare y'abajugunywemo kubera uburyo bishwe abantu bagiye babamenamo amaside bashyiramo imyunyu kugira ngo amagufa ashwanyagurike tubonamo imisatsi tugufa dutoya abandi bagiye babatemagura nk'uko bakata inyama z'inka kandi babitumye hejuru igihe kinini n'umusarane nawe ugiriye iyindi aside ntabwo twamenya umubare w'abantu barimo ariko ikigaragara ni abantu benshi ntabwo bararuta n'abo twakuye aho ugiye kureba ubu hari indi myobo igeze kuri cumi n'ibiri tutari twacukura hifashishijwe abatangabuhamya harakekwa ko ibyobo byinshi byashyizwemo abatutsi bicwaga muri jenoside byamaze kuboneka hakaba hasigaye gusa gufata umwanzuro wo kubicukura perezida w'umuryango wibuka karere ka gasabo avuga ko hari aho usanga ibyobo hejuru yabyo harubatswemo amazu uyu muyobozi agasobanura ko bibasaba ubushishozi mbere yo gufata umwanzuro wo gusenya ayo mazu kubera ko imyobo yose myinshi bayubatseho abantu bubatseho amazu mu buryo bwo guhisha ibimenyetso turabanza tugafata amakuru neza tudashingiye ku ya wa wundi umwe gusa ubu turacyashakisha neza aha kugira ngo tudasenya amazu menshi nubwo bataduha amakuru ariko aho ibyobo biri twarangije kuhamenya ariko igikomeye ni uko bose bagiye bubakaho amazu hejuru bakahakoramo ibyumba ayo mazu mutekereza ko ari hejuru ibyo byobo bashobora kuba nkangahe ntabwo nakumubwira umubare nonaha kubera yuko ayo ni amakuru tugikusanya kugira ngo dufate ibimenyetso bifatika kugira ngo twe kujya tugenda tugasenya inzu ejo tugasanga nta ntabarimo igikorwa cyo gukomeza gushakisha n'indi myobo yaba yarubatsweho amazu kizakomeza nubwo hari abaturage basaba ko cyashyirwamo ubushishozi bwinshi ngo hatazagira abo gisiga gisenyeye amazu kandi barakomeje kuvuga ko nta bantu bubakiye hejuru mbega ndashakanye n'iwanjye ahantu hamaze kuzura inzu yaruzuye pe imbere y'intambara rwose noneho bakampamya yuko ngo kari akazu karimo abantu kandi nanjye nkahakana yuko nta mibiri y'abantu irimo ariko noneho ubu ngubu bafashe gahunda y'uko inzu yanga bagomba kuyihirika yose iyi ngiyi turimo y'uko bagomba kuyihirika yose turi umuryango dufite abandi bana biga kugira ngo badusige ku gasozi twifuzaga ko batazana imashini ngo basenye n'aya mazu yandi niho tubamo nta handi hantu twajya twifuza ko bareba aho hantu barimo bakeka abariho byibuze basenya aho kugira ngo bazane imashini ihera ahangaha ngo ni uko yabuze inzira yahera aho kugira ngo ihere ahangaha babe basenya hose kandi hose atari bafite ikibazo bareba urwo ruhande rufite ikibazo bakaba bareberamo aho kugira ngo badusige ku gasozi iminsi ishize kuri radiyo y'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg bwana bizimana jean damascene yavuze ko mu gihe hari amakuru atanzwe ko inzu yubatswe hejuru y'imyobo yajugunywamo abantu muri icyo gihe iyo nzu yasenywa mu gihe habonetsemo abo bantu nyirayo ntacyo azajya abaza azajya yiyubakira uyu muyobozi ariko asobanura ko mu gihe ahantu hasenywa inzu bikagaragara ko nta muntu basanze mu mwobo uri munsi y'iyo nzu leta izajya yishyura iyo nzu yasenywe hakurikije agaciro yari isanganywe si mu karere ka gasabo iki gikorwa kirimo kubera gusa kuko no ku rugabano rwa gasabo n'akarere ka kicukiro naho hatangiye kuboneka ibyobo byinshi bikekwa ko byajugunywemo abantu ku buryo n'abo abaturage bafatanije n'ubuyobozi batangiye gucukura madamu nyiraneza philomene umuyobozi w'akagari ka gako mu murenge wa masaka akarere ka kicukiro asobanura ko icyo gikorwa cyatangiye muri kicukiro naho by'umwihariko muri gako kubera ko ari mu rubibi neza n'akagari ka kabuga naho harakekwa ko hari ibyobo birimo imibiri y'abantu hari aho biba ngombwa ko inzu ivaho nk'ahangaha twabonye muri gasabo nk'abayobozi b'inzego z'ibanze yo mu bisabande n'indi bibaho uburenganzira ko iyo nzu ikwiye kuvaho iki gikorwa ni igikorwa gikomeye gihagarariwe n'inzego ntabwo twebwe nk'akagari twavuga ngo turi gukorana n'umurenge turakorana n'akarere turakorana na ibuka na senerije ni icyemezo kiri ku rwego rwo hejuru mu ntangiriro abarokotse jenoside babashaga kumenya abantu babo bifashishije imyenda bari bambaye ariko ariko abarimo kuboneka ubu biragoye kumenya isura umwenda wari ufite bitewe n'uburyo abo bantu bishwemo kugeza ubu gahunda yo gushyingura imibiri yabonetse ikaba itaramenyekana ko hagenda haboneka ibindi byobo bitari bizwi asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
asumta urakoze cyane kuri iyi nkuru mbere y'uko dusezerana naho inshuti turi kumwe mu fideli ngabo abasubiremo muri make amakuru avuga ku isi urakoze jeni twabwiye ko ibihugu bitanu by'ibihangange ku isi byateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenewe kuziriza iran gukora ibigwanisho nkoranyanganda byose byatangaje n'umunsi wa gatatu ko bigishyigikiye amasezerano perezida wa amerika donald trump yatangaje n'umunsi wa gatatu ko abanyamerika batatu bari bapfungiwe muri korea ya ruguru barekuwe bari mu nzira batahuka muri amerika baherekejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire mike pompeo ku nkuru yerekeye afurika leta ya kongo yatangaje ejo kuwa kabiri kwiyadukiza gushasha kw'indwara ya ebola mu gice cyo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ni nyuma y'uko byemejwe ko abantu babiri bafise umugera wa ebola batowe ahitwa bikoro
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nkabashimiye cyane kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri zuberi barafatanije na fatuma karara arimasi amakuru mwayagejwe na fide niyongabo kuri mikoro na eugenia mukankusi wafashe gukurikira ibiganiro mbashimire cyane mu izina rya bagenzi banjye mbikuye ku mutima ko mwakurikiye radiyo ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu tubifurije ibihe byiza